muriko mwumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika muri iki gihe ribandanya ibiganiro vyo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi namwe mugitangura kudutega amatwi namwe mwatanguye kuva ijwi rya amerika mucikangura twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na fideni yo ngabo nije nyoboye ibiganiro vyo muri aka kanya uyu munsi ni ku wa gatandatu itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa kane muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini avuga ku nama y'ishyirahamwe mo ibrahim iriko ibera i kigali mu rwanda n'itangwa ry'ibikoresho byo kwigisha mu migambwe n'inani ziyandikishije mu myiyamamazo y'amatora y'ukwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro mu burundi inyuma y'ibivugwa mu karere tuzakubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi amakuru yo mu biyaga binini mu burundi umugwi seni ujejwe amatora wahaye ibikoresho vyo kwigisha mu migambwe n'inani ziyandikishije mu myiyamamazo y'amatora y'ukwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ni inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu remonzi imana ari bujumbura kimwe n'ikaramu uzi kwandika izo imanitse yenera ku kagozi urayifata ukavivura asigurira imigambwe n'inani ziyandikishije kugira zizo kwitaba imyiyamamazo yo kwemeza canke guhakana ivyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi Pierre Claver Ndayicariye arongoye seni yatanze ibikoresho bigizwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ritanga uruhusha rwo kwiyamamaza itegeko ry'umugwi seni rivuga umwanya wo kwiyamamaza hamwe n'urupapuro rw'itora kugira abazoja kwigisha bazokwereke abanywanyi babo ingene bazotora Ndayicariye yatanze n'impanuro kuri abo bazoja kwiyamamaza mu matora ya Kamaramaka kugurura 6h kugara 18h irya leta kandi rimwe ca kabiri kampanye electorale ntibera mu bibanza vy'akazi ntibera mu mashure ico twita lieu de travail ico decreyise les établissements les anciens des établissements d'enseignement public et privé kampanye electorale ibera mu bibanza bizwi bikontorogwa n'inzego z'intwaro hanyuma aho inzego z'umutekano zija zikurikira ibiriko birahabera uwaserukiye urunani amizero y'abarundi umushingamateka pierre celestin ndikumana afise amakenga ku ngingo ihanisha amande y'amafaranga ibihumbi amajana abiri gushika ku bihumbi amajana ane ku bakorera leta bazokwiyamamaza mu masaha y'akazi article umuntu ayiravye neza umenga hariho umugwi w'abantu les agents publics ndavuga abantu bose bakorera leta n'umwarimu arimwo umudiregiteri n'abandi umenga barababujije kuzoja mu bikorwa bya kampanye ntimubona yuko umenga hoba hariho umugwi w'abantu dukumiriye mu bikorwa bateza gukora mu gihe boba babishaka boba babujije gukora iyo kampanye nibaza ko ahamwo hatangira umuco kuko abantu n'ibibanza biratandukanye urongoye seni avuga ko iyo ngingo itomoye kuko ibikorwa vyo kwiyamamaza bitoca bituma imirimo mu gihugu ihagarara ubwo kampanye electorale zigura kugara ibiro oya ntibisigura kugara ibiro ubwo abanyamugambo baje muri kampanye bazi amabanga bashinzwe bogira rimwe ibiro bigasigara vyugaye oya kuri jewe ntibosigara bugaye ayandi makenga yashikirijwe n'abanyamigambwe ni umwanya wo kwiyamamaza hamwe n'itangwa ry'imusha ku bajejwe intwaro byashikirijwe na kasimu abdul arongoye ipedezi gamibanga hamwe n'umufasoni yaserukiye umugambwe fnl tugiye gusaba uruhusha rwo kwiyamamaza hanyuma aba administrateur ntibatworohereze mbega tuzitwara kwandi tuzovuga tuti ko twebwe twabujijwe gukorera aha anye twari twabimenyesheje canke twabisabye mbega ninde tuzoja kwitura tumubaza tuti none tubigenze gute turazi yuko ari ugutangura saa kumi na mbiri zo mu gatondo tukarangiza saa cumi na zibiri zo ku mugoroba ariko rero nari nkeneye ko mwamfasha umuco dufate ikoraniro turihejeje saa kumi n'imwe na nusu turi mu giteranyi nkabangira nze kurari muyinga mu minota mirongo itatu sinzoba ndashika mbega none ya mamodoka ariko bya bimenyetso by'umugambwe canke za mpuzu twambaye zosha tuzambura bizogenda gute umuntu ntashobora kutubona akaca avuga ati aba bantu bariko bariyamamaza kuri ivyo bibazo urongoye seni yasavye ko ku mwanya wo kwiyamamaza urangiye abataha kure bobikora mu kudasotora abandi mu gihe naho umusitanteri yimanye uruhusha umugambwe woca witura buramatara mukurira ega vyose biva mu ngendo hariho kuva aho hahagaritse kampanye ukagenda uradunda umuzika kandi amasaha y'umuzika yarenze urumva uri kurya kampanye atarabera umuzika amasaha ya kampanye yarenze iyo ni point of view ya seni ya teni wari wambaye none ugira wambaye ishati y'umuganga yagusabye kuyikura oya kuko niyo mpuzu wazindukanye nuyambare utahe ushike muhira kuko kampanye yahagaze bajya bazogushavurira ntibuzogushavurira kubera wambaye ya shati bazogushavurira baravye wambaye ishati aho uhagarara ingene uri kurigenza n'ibyo uri kuravuga kubera kampanye yarenganye imigambwe mirongo ibiri n'itandatu n'urunani rw'abigenga rumwe niyo izoja kwiyamamariza gutora canke guhakana ivy- ivyahinyanyuwe mw'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ico gikorwa kikazotangura kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu kirangire kuwa cumi na kane uko kwezi nyene nayo amatora nyezina akazoba kuwa cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc abahinga banyuranye bari mu nama y'ishyirahamwe mo ibrahim iri kibera i kigali mu rwanda baremeza ko umuryango w'ubumwe bwa afurika ari ngombwa ariko ubura ingingo ikomeye zivuga ko afurika ikeneye ihindurwa ry'ibintu ririmwo n'uburezi bwishyura ibibazo by'abayituye claude ganza munyamagana araduha inkuru y'imvaho Iyi nama y'umuryango mo Ibrahim muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani irimo abayobozi mu nzego za leta n'abazihozemo abikorera kimwe n'urubyiruko rwitezweho kuvamo abayobozi b'ejo hazaza abayoboye ibiganiro byo kuri uyu wa gatanu barimo na Ero Comfort uyobora umuryango mpuzamahanga uharanira guhosha amakimbirane ICG ishami rya Afurika yemeza ko umuryango w'ubumwe bwa Afurika ari ngombwa ariko ashimangira ko unanizwa kugera ku ntego zawo no kutagira intego n'icyerekezo bisobanutse kandi bihamye atanga urugero ku bushinwa agasobanura ko mu bihugu byose bujyamo buba bwaramaze kumenya neza icyo bushaka uko buzakibona no gutegura mbere y'igihe icyo bizasaba cyose yanavuze ko icyo umuryango wa afurika yunze ubumwe ubura ashingiye ku kuba nta kusanyabitekerezo rihaba ryatuma abaturage ba afurika ubwabo ari bo bahitamo ikibabereye When the UK wanted to leave the European Union, the first thing that they did is they had a referendum.
ubwo ubwongereza bwashakaga kuva mu bumwe bw'uburayi bihutiye gukoresha referandumu iyo ubudage cyangwa ubufaransa bugize ikibazo haba referandumu habaye referandumu zingahe mu kuvugurura umuryango w'ubumwe bwa afurika ngiki ikibazo nyacyo abaturage basanzwe nta jambo bagira kuko ijwi ryabo nta gaciro rihabwa uruhare rwacu mu nzira ya demokarasi ntirwitabwaho dukwiye kwibaza tuti ese koko twiteguye kuvugurura uru rwego mu buryo buha ijambo buri wese ese umuryango w'ubumwe bwa afurika ushikamye muri aya mavugurura kandi yiteguye guha buri wese ijambo cyangwa ni ikindi gika cy'amagambo dutangiye Alternative reform. Or are we just uh, going through another round of talking?
kuri dr donald kabiruka wabaye perezida wa banki nyafurika itsura amajyambere afurika yunze ubumwe ntikenewe gusa ahubwo ibaye idahari ikwiye gushyirwaho yanasabye urubyiruko kwigaragaza no kuboneka mu bashakira umugabane wa afurika ibisubizo by'ibibazo biwugarije naho moyize katumbi uri mu bashaka guhatanira kuyobora repubulika iharanira demokarasi ya kongo wasanga imiyoborere myiza n'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya afurika ari igisubizo ku bibazo biwugarije birimo n'amakimbirane yabaye karande muri bimwe mu bihugu biwugize I think we need a very strong leadership and visionary leadership. If there is dukeneye ubuyobozi buhamye kandi bufite icyerekezo ibyo byombi nibiboneka tuzabona impinduka ikibazo gikomeye ni uko ibihugu bya afurika bihura n'ubwoba ngo nibifungura ubucuruzi bizadukamo n'intambara ariko niduhahirana nta rwango ruzahaba nta hazaza nta bucuruzi leadership goes with everything. No trade, no future.
abari muri iyi nama bavuga ko afurika ikeneye kuvugurura inzego z'uburezi ku buryo butanga ibisubizo ku bibazo byugarije abaturage bayo raporo y'umuryango mo ibrahimu bibiri na cumi n'umunani ivuga ko mirongo itandatu ku ijana by'abanyeshuri bataye ishuri bakiri mu mashuri abanza muri mozambique madagasikari no mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ahanini bitewe n'abarimu badahagije mu mashuri abanza mu kwerekana icyo kiri no mu zindi nzego iyi raporo yerekana ko libiya mauritius na tunisia ari byo bihugu byonyine ku mugabane wa afurika bifite umuganga umwe w'inzobere ku baturage igihumbi mu by'umutekano ivuga ko kenya na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ari byo bihugu bifite abapolisi bake kurusha ibindi ku isi aho abapolisi ijana bacunga abantu ibihumbi ijana inerekana ko hagati ya mirongo itatu na mirongo itanu ku ijana by'imisoro yakabaye igera mu isanduku ya leta idakusanywa kuri iyi ngingo abadepite bavuga ko nubwo aribo batora amategeko bari no mu bagira uruhare mu gutuma atubahirizwa iyi raporo kandi ivuga ko ibirwa bya mauritius ariho honyine abakozi bashyirwa mu myanya kandi bakanasuzuma ubushobozi kinyamwuga naho ghana akaba aricyo gihugu rukumbi aho abakozi ba leta bakora nta kuvangirwa mu buryo bwa politike hagendewe ku bipimo by'ikigo mpuzamahanga cyitwa global integrity biteganyijwe ko muri iyi nama izasozwa ku itariki makumyabiri n'icyenda z'uku kwezi hazatangirwamo igihembo cyitiriwe mo ibrahim igihembo gihabwa hoza ari umukuru w'igihugu cya afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara wahize abandi mu kubahiriza amahame ya demokarasi icy'uyu mwaka kikazahabwa Ellen Johnson Sirleaf wabaye perezida wa Liberia Claude Ganza Munyamagana ijwi ry'Amerika i Kigali
turabashimiye bagenzi bacu ubu tugeze ku mwanya wahariwe ihiganiro iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane n'ahazo indongo y'ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze twagiye kubona tubona biturutse hakurya iriya bisuma cyane hari kuwa kane biraza byaguye iminota mirongo itatu haza amahindu gusa nta mvura na mba nta kijojoba kizamo amahindu yamaze iminsi itatu uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu murenge wa byimana mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda avuga ku mahindu aherutse kubasiga mu kangaratete iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri abe hagufi y'amaradiyo yanyu mu burundi naho igikorwa cyo gukura abana basegereza mu barabara kirarembye naho hari imiryango imwe imwe gikomereye papa yari yanyirukanye kubera n'umwana mbona uko nagenda ndamwararatse ngo uyu mwana ni uwiwe nta muntu n'umwe yamusize mu ibarabara je nabonye nti umuvyeyi yomfasha uwo ari we wese nuwomujana mu bitaro kwa rujani hanyuma rero bakabanza bakamugorora mu mutwe akumva uwa mbere mumvise ni umwana yemeza ko kuva mu ibarabara bimugoye kuko yavyaye kuri se amwibaruka uwa kabiri nawe ni se amwihakana yemeza ko nyabuna mu mutwe bitameze neza icabanyi abanyamategeko n'abize ivy'imibereho bavuga ko ico kibazo naco nyene ni muri kino kiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu ikibazo cyo kuvana abana mu mabarabara gikomeje gutera ingorane imiryango itari mike hagati mu gihugu cy'u Burundi turabigaruka ko handi hato ariko tubanze tunyarukire mu karere ka Ruhango ni mu murenge wa Byimana mu majepfo y'u Rwanda havugwa amahindu y'imvura idasanzwe yaguye mu ndwi iheze igasiga abanyagihugu mu kangaratete umenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagira ubusa yanyarukiye kumuraba bamubwira uko vyifashe twagiye kubona tubona biturutse hakurya iriya bisuma cyane hari kuwa kane biraza byaguye iminota mirongo itatu haza amahindu gusa nta mvura na mba nta kijojoba kizamo amahindu yamaze iminsi itatu umwe mu baturage bo mu murenge wa byimana mu karere ka ruhango mu majyepfo y'u rwanda aratekereza ijwi rya amerika ibyabagwiririye ku wa kane w'icyumweru gishize tariki ya cumi n'icyenda z'uku kwezi kwa kane aho amahindu yaguye iwabo mu kagari ka mahembe imyaka yose ikangirika ku buryo bugaragarira amaso uteraye amaso imisozi urabona amasaka wagira ngo ni imbingo nta mababi intoki ibishyimbo imyumbati ibijumba n'ibindi wagira ngo babisutsemo amarike abari bateze amaramuko kuri ibi bihingwa bibateye impungenge kurya nk'ubu uwari ufite nk'ako kumbati keze amahinda akagashwanyaguza ubu niko akura gusa akarya ariko adahinga ubu hano hari imigozi iteye ubwuzu uvuga ngo ngiye kurima igisambu nkitere imyumbati n'imigozi ubone ukura ibijumba byawe none umugozi ntawo wabona umwumbati ntawo wabona ubu harimo n'ibishyimbo ariko urabona hari ikintu kirimo igitoki gihagaze mu nsina rero ngo ntikinashya cyo kubera amahinda ubu kurya ni ibintu bigoye ahubwo se bizanarangira ryari ubu ni ukuzongera guhinga ibishyimbo bizera mu kwezi kwa mbere ku bageze mu zabukuru nabo ngo ibi ntibari babiherutse nk'uyu musaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo inani y'amavuko ibi bintu biheruka muri ruzagayuru itera umva nta shaka nta kijumba nta kumbati ye umuntu yajya agatungwa akavuga ati ndabona n'agakatsi ko kunywa urutoki urabona ukuntu bimeze birumye urabona ibintu bizashyira bikazagenda gutya ingaruka zizakurikira ibi ni inzara ku bari bahinze bagasaba ko hagize icyo ubutegetsi bwabafasha bwatabara hakiri kare ahubwo ni ukudushakira ubufasha ni ukutwakira ubufasha nk'amwe mu kariwe ko mubigenza ubufasha butabonetse ni gupfa n'inzara ni ukutwika ese nakubwira ngo mu mpeshyi tuzaba turya iki icyo dusaba ni badutera inkunga nabura akaduha nk'ibishyimbo imvura yazagwa neza tukongera tugahinga naho ubundi nta mbuto tuzabona ikindi nta mwumbati tuzabona nta n'imigozi tuzabona ubuse tuzatungwa n'iki yewe kurya ni ikibazo nabwo harimo n'ababurara badafite amikoro twaburaga icyumweru kimwe ngo dutangire dutonore ibishyimbo none ibishyimbo byararangiye nta n'uzajyamo n'umunsi umwe kurya byo twabaye tubyibagiwe nta kigenda ese ko nta kazi wakora ute ugeze watereka da abaturage baganiriye n'ijwi rya amerika baremeza ko uretse n'imyaka yabo yangiritse bikabije kubera aya mahindu hari n'amatungo n'umuntu babigendeyemo mu cyumweru gishize ni ingingo ubuyobozi bwa byimana bwahamirije ijwi rya amerika ko ayo mahindu yamaze iminsi itatu yararitse ku misozi icyakora ku buyobozi bw'umurenge wa byimana bwo bukavuga ko busanga nta ngaruka zidasanzwe zizabaho kugeza ubwo abaturage bazicwa n'inzara ikizabaho ngo ni igabanuka ry'umusaruro ritari ryitezwe uyu ni bwana nsanze abandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa byimana usanga bitagoye cyane ntabwo twabyita inzara uyu munsi turakomeza gufatanya no gufatana y'amazi iyo nta yindi imvura ijyanye n'amahindu cyangwa se ngo isenye n'ibyo byari bimaze kugerwaho ntabwo bihinduka inzara gusa nanone ntabwo twakwitega ko umusaruro uzaba uko wari umeze uko twawuteganyaga imyaka yari imeze neza ntabwo umusaruro ugera ku gish- igipimo gishimishije nk'uko byari byitezwe eh, niko tubibona aha mu murenge wa byimana mu majyepfo y'u rwanda kandi haragaragara igisenge cy'amashuri abanza ya mugomba cyasakambutse kubera umuyaga udasanzwe wo ku itariki eshanu z'ukwezi kwa gatatu kugeza ubu umuryango umwe w'ishuri urateranyiriramo abanyeshuri bagombye kuba bigira mu miryango ibiri madame mediatrice mushimiyimana umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri abanza mugomba aravuga ko bifite ingaruka ku banyeshuri bari kwitegura ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza no ku barezi babo ingaruka zi- birimo kugira icya mbere ni ubucucike bwinshi nyine buri muri ayo mashuri abana bimuriwemo nk'umwaka wa gatandatu byabaye ngombwa ko amashuri abiri yigira mu cyumba kimwe kandi ni abana baba barimo gutegurwa kuzakora ibizamini bya leta ubwo rero bishatse kuvuga ko abana ntibiga neza kuko ntibisanzuye abarimu nabo baravunika kuko kubwira abana benshi biragorana bwana nsanze abandi yizeje ijwi rya amerika ko bari gukorana n'akarere ka ruhango mu gusakarira ishuri bitarenze mu cyumweru kimwe bakoze na devi y'ibikenewe ndetse mu gihe kitarenze mu cyumweru gitaha hazaba hakozwe uburyo bwo gusubizaho kiriya gisenge kugira ngo abana basubire mu mashuri yabo biragoye kuhigira uyu munsi kuko urasanga abana bajya kwiyaranja mu yandi mashuri bakagira ubucucike ariko tubirimo turimo turabikora mu buryo bwihuse ku buryo abana baza gusubira mu mashuri kuva iyi imvura yatangira kugwa bidasanzwe imaze guhitana ababarirwa muri mirongo irindwi mu gihugu hose imaze kandi kwangiza amazu abarirwa mu bihumbi bitatu amahegitari y'imyaka asaga igihumbi magana atanu n'ibindi ubutumwa bwa minisiteri y'ibiza ni ugukangurira abantu batuye mu manegeka kuyimukamo no gufata amazi y'imvura aturuka ku mazu nk'umwe mu miti yo gukemura ikibazo eh bagira ubusa ijwi rya amerika iruhango mu majyepfo y'u rwanda
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igikorwa cyo gukura abana hamwe n'abakuze mu mabarabara bagasubizwa mu mihana iwabo gisa n'ikitoroshe mu gihugu cy'u Burundi bamwe mu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya bavuga ko badashobora gusubira mu mihana iwabo kubw'ingorane zahabakuye n'ubu zitaratorerwa inyishu mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye i Muramvya kuturabira uko vyifashe aradusigurira bamwe mu basegerereza mu mabarabara bavuga ko badashobora kuhava bafatiye ku ngorane zabakuye mu mihana iwabo umwe mu bigeme ari muri uwo mugwi ku mugwa mukuru w'intara ya muramvya atwiganira ko inyuma y'imyaka cumi nyina yitavye imana yasigaye abana na se mu nzu hamwe na mukuru we w'umukobwa uwo bavukana amaze kuja kubaka ugwiwe asigarana na se avuga ko yahavuye amufata ku nguvu amuvyara k'umwana akaba ari nayo ntandaro yo kuja mw'ibarabara kwiwe papa yari yanyirukanye kubera uno mwana kubera wamuvyaye none ntibamushira papa wiwe ntamwemera kandi ari papa nyine yakuvyaye k'umwana none hama yongera arakwirukana kandi ari we mwavyaranye Eh, ngo nuko nagenda aza ndamwararatsa ngo uyu mwana ni uwiwe yafashe ku nguvu uyu mwigeme avuga ko afise imyaka cumi n'umunani muhira aho avuka bamwe bamuha mirongo ibiri n'umunani abandi mirongo itatu n'irenga ariko umuravye agaragara ko afise hagati ya cumi n'umunani na mirongo ibiri muri kino gihe umwana yavyaye avuga ko afise hafi umwaka aha rero uku kuba mw'ibarabara se avuga ko kutavuye ku ngorane zo mu muryango ahubwo ko agwaye mu mutwe nta muntu n'umwe yamusize mu ibarabara inzu ngiyi ndayitahamwe ndi umwe baragerageje n'umuryango urabona n'inzu bahendahendesheje ngo barubaka ngiyo sivyo aho hose ngo kwari ukugwanya ngo noba ndamuturubika ngaha mu nzu uwo mwana yaranse burundu arankarankirana kuva hasi gushika hejuru ico nobona je nabonye nti umuvyeyi yomfasha uwo ari we wese niwomujana mu bitaro kwa rujani hanyuma rero bakabanza bakamugorora mu mutwe akumva hanyuma rero agahava akamera nk'abandi nayo kuvuga ngo muramuzanye yemwe inzu ngiyi nashaka imfunguzo ndamuhereza ariko nubwo avuga uku ababanyi biwe bavuga ko uko kugwara mu mutwe ahanini ari kuyinga umuravye ntiwomenya ko iyo ngwara yo mu mutwe ayifise nubwo kandi ubwo burwayi bumuvugwa ko abamukurikiranye mu buto bwiwe bavuga ko bwatanguye kwibonekeza kuva aho avyariye nogera banka diyomede ni umwe mu babanyi biwe ataravyara urya mwana ni ukuri yari umwana ameze neza nta ngorane yari afise rurya rudu rero n'amavunza yari arwaye kera yari yarayakize araba umukobwa mwiza zirya ngorane rero hajya ameze kurya amerewe kurya ni ukubera urya mwana kuko ntaronka n'ivyo arya bikwiye ngo aronke n'utwo yambara dukwiye vyongeye uyu mubanyi avuga ko amatohoza yakozwe mu kibano yerekana ko uyu mugabo ashobora kuba yarafashe ku nguvu umwana wiwe twe twumvise ngo yamukuye kuri se haraje n'umufasoni haraza abashinga ntaye ngaho arabibiganira twebwe nta- ntitwobimenya arabibigana ingene vyagenze hari cegera cuyu w'umufasoni nawe nyene yaraje arabitohoza hama rero bafata rero ngo nuyu u- se wiwe rongino urumva rero ngo uwo yaramureze yamutumye ngo ikete aze kuzana ikete y'ubukirisino sinzi intu yagira murondere hariya hama ati rero niwabona bwije ucurarayo ati ntibakugirire nabi izo ngore rero ngo acazikuraho uwo munsi nyene na nyamwana niko yabisigura nyene ko ariko vyagenze nyene gufatwa ku nguvu avuga ko yituye inzego zitandukanye ariko atacakozwe naramwitwara yarase ku itabi umukuru w'umutumba arabizi arabizi none yagufashije iki ntanakimwe umukuru w'umutumba wa masango gahungu venansi wo muri komine muramvya ntakana ko ayo makuru yamushikiriye ujya mwana wiwe niwe yagumye avuga ati jewe nawe mu- ndiko ndabivuga mwanga turazi neza ko ari we hanyuma rero turabazana n'umuryango yamuhugabo turamushyira mu nama hanyuma turayimubaza araturahira gusa araturahira gusa ko atari we icyo turabihagarika gutyo nyine no mu nyamiramabe ntimwagiye ntitwagiyeyo amakuru dukura kuri uyu mutumba wa masango ni uko uku kudashengeza uyu mugabo yagirizwa kugoka ku kizira gushobora kuba kwavuye ko afitaniye ubucuti n'abajeje intwaro ku mutumba vyongeye na nyene kwagirizwa icaha akaba yari arongoye agacimbiri ariko kandi binavugwa ko ari biterasoni kugira umwana na se baburane ku mabi nk'ayo uko biri kose umwe mu bakenyezi yahoze mu baremesha kiyago bo ku mutumba wa masango abona ko uko kudahana kuzotuma uyu mwigeme yafashwe ku nguvu aguma asegerereza mw'ibarabara ibyo yakubwiye n'ibyo najya arambwiye ngo ndamuherekeze ku ikomine azi kubivugayo ndishwi nanga kwikwegera none wumva none ko abo base kubisambura none agira iki azaguma yerera kurya ibintu vyunyurwa nuko abavyeyi bashobora kugurisha amatongo abana ntibaronka mikoro ibi biruku mu gihe ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu buheruka gutanga itegeko ku ndongozi z'intara ko abana bose hamwe n'abakuze basegerereza mu mabarabara bakugwaho bagatahanwa mu mihana iwabo itegeko ryasabwa kuba ryubahirijwe itariki itarenze cumi n'icenda ziheze z'uku kwezi nyuma yaha ubushikiranganji bubandanya buvuga ko buzofata ingingo zikomeye ku bazogaruka mu mabarabara nubwo budatomora neza izizofatwa mu itangazo bwasohoye ku wa cumi n'indwi z'uku kwezi turimwo mu ntara ya muramvya diane ndonse ijwi rya amerika yani ndonse arakenuye cyane rwose tuve ngaho hagati mu gihugu cy'u burundi imurambya tugaruke ku mugwa mukuru bujumbura mu burundi nyine abanyagihugu baba mu manuko bw'igisagara ca bujumbura quartier gisio zone ni kanyosha ya commune muha bafise ubwoba ko amagara yabo ashobora gusinzikara ubwo guba nta kindi kibubatera n'imicafu itabwa muri ako gace igituma isigaye itabwa muri ako gace ni kubera iki mugenzi wacu evariste nziko banyanka arabitubwira muri ino nkuru ndende yaduteguriye karitiye gisyo iri mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura ni hafi y'ibarabara ry'indwi ahasanzwe hari inzu z'abanyagihugu ico kibanza giherutse kugenwa n'uburongozi bw'igisagara ca bujumbura kugira gitabwemwo imicafu iva mu makaritiye yose y'igisagara ca bujumbura eka no mu mahinguriro fredi mbonimpa arongoye igisagara ca bujumbura yasiguye igituma aho mu gisyo ariho hagiye gutabwa iyo micafu vy'imfatakibanza bikunda rero yuko uh, muri iki kiringo eh, dushobora kuhakorera ivyo bikadusaba rero yuko hariho imashini zikomeye zari zisanzwe bikora ziragwaye Eh, ibijanye n'ibikoresho vyazo bariko barabitunganya twibaza ko vuba na vuba izo mashini zasubira gukora ikibazo co ngaha kizoba gihagaze mugabo imbere y'uko ivyo bitunganywa twibaza yuko ngaha twafashe mfata kibanza nivyo twumvise akamo k'abenegihugu kandi karumvikana ariko birakwiye ko iki kibazo kijyanye n'ivy'imicafu aho itabwa cokwigwa neza n'inzego zo hejuru kugira natwe tworoherwe mu gutunganiriza abenegihugu ntihagire indwara cyangwa ibindi byaduka cyangwa ibindi binyabuzima byohagirira ingorane inyuma y'ukwezi kumwe kurenga iminsi mikeyi aho mu gisyo hasubiriye by'imfatakibanza buterere ikibanza cahora cegeranirizwamwo iyo micafu abanyagisyo bavuga ko barengewe umunuko eka n'urusazi ruduma bafise ubwoba ko bishobora kubatera ingwara aba ni bamwe mu bo twayazi twebwe ubu nta mahoro dufise riratunukira cyane kandi n'insazi zica zidutera haba mu byombo aho tubaye hose reka nta mahoro tuharonkera mutire bazanye irino yarara hano barihenze barihenze cyane kubera urabona ni hafi y'amazu y'abantu kandi n'indwara zica ziba nyinshi cyane kandi tukaguma tunukirwa cyane hari n'igihe twiyugaranira mu mazu n'amadirishya tukugara inzu tuguma twugaye nturi buhe kaza umushyitsi ajya agenda yanukiwe hageze rero nko mu masaha ya saa sita kugeza saa kumi nturonka n'amazi wuha umuntu urumva uranukirwa hamwe we wenyine wumva isoni ryo kumva uwo hakaze umushyitsi ubu twahisemo kutaha umushyitsi karibu nk'abana ubu hageze kuri stade abana bafatwa n'indwara kuri kuri po eh, bakavyimba utuntu tw'uduhere n'udukoko tuza umwanya wa pemide beko barabisesa mutire riyarara ntiryari kwingaho kuko hari amazu y'abantu oya ntirikenewe na gatoya urumva barikura mu bantu bakarigarukana mu bantu urumva ko atari ibintu vyumvikana mu gihe hari abahaba bavuga ko babangamiwe n'iyo micafu hari abazivugiriza mu gifunsi n'abakenyezi hamwe n'ugwaruka baza kunobagura bimwe mu bisigazwa by'ibifungurwa n'amakara bakavuga ko ivyo bakura muri iryo yarara bibabeshejeho ku kubura ikindi bokora turiko turarondera amakara kugira ngo turonke ico turya nta kandi kazi dufise Eh, none ko ari mu mucafu ari ibicafu biza ngaha ntabwo mufise ku magara yabo oya kuba twa- tuza twarabimenyere Eh, mutinya ko mushobora kugwara indwara hari igihe bamwe bazandura canke ibikaya bikabatemagura ariko ntituhaheba Eh, kubera iki mutaheba kuba nta handi dufise ubuzima ababa muri karitiye gisyo ntibashima iyo ngingo yo kuzana iryo yarara mu gace gasanzwe kabamwo abantu icyo bifuza ni uko iryo yarara ryokwimurirwa ahandi ako kamo bagatera inyuma y'indwi imwe gusa umuhuza w'abarundi yishikiye aho mu gisyo aherekejwe n'abajejwe intwaro muri meri ya bujumbura kwirabira uko ibintu byifashe umushingamateka eduard nduwimana yari yaremesheje ababaho muri karitiye gisyo cyambere cyo nuko nkuko no mu kwisagara cya Bujumbura bivuze ngaha nifata kibanza byumvikana yuko bariko baragaragaza ibishoboka byose kugira ngo babitorere inyishu icyo twosaba nuko by'ukuri byo byifata kibanza bikanyaruka ubushikiranganji bw'ibidukikije buterwa ko kamo bubicishije ku muvugizi wabwo gusanga hari ikibanza cyo muri zone buterere aho mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura cubatswemwo amazu kandi cyari kigenewe iyo micafu omeri niyo nkuru avuga ko kugira ico kibazo gitorerwa umuti ari uko amazu yubatswe muri ico kibanza agiye gusamburwa kugira iyo micafu ironka hija ntihaze hatangazwe n'abantu bababwira ati kuraho izi nzu byihuta tuca tugenda dutera akamo cyane cyane abajejwe intwaro kuko aya mazu ntiyubakwa mu kirere ntiyubakwa mu ijoro nawe yubakwa mu ijoro nta hantu na hamwe hadafise abahatwara kandi turemeza neza kandi tugashima uko ubutegetsi butunganijwe rero muri make umuntu ntazatangare mu rupfasoni yamubwiye ko akuraho inzu yahashize canke ko leta ari umuvyeyi wa, wa bose bamufashije bakayibomora mugabo amenye ko amande yo kuyibomora azo yari aha rero twovuga tuti rero nta kwirirwa umuntu arabomoregwa hanyuma akareha amande ekabobo cawe bonyene bafata iya mbere kugira ngo ingorane zihave aho muri karitiye gisyo himuriwe iryo yarara hari hasanzwe hari ko hatunganywa ibibanza byo kubakamwo amazu ya kijambere amamodokari azana iryo yarara arisesa mu mabarabara mbere harimo n'irisigaje iminsi mikeyi ntiribe rikirengana ikibanza cyo ku buterere cyari kigenewe iryo yarara kidatunganijwe n'ingoga ababa mu gisyo kwibarabara ry'indwi bashobora guta bakomoka kubera umunuko uharangwa muri karitiye gisyo ya komine muha mu gisagara cya bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba yakoze cyane kuri iyo nkuru adushikirije na lidiyani nahazwe muri sitidiyo ya cumi n'umunani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda innocent kimenyi yashize hamwe amajwi na enjeniyeri yamufashe muhinga bw'ibyuma twembi tubifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu ababandanya kutwumviriza mu kanya gatoyi cyane isaha cumi na zibiri muratega amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose